mbere kugeza ku cyumweru
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni deni yongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya kuri uyu wa gatatu itariki y'indwi y'ukwezi kwa kane u rwanda rwatanguye ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi indwi y'icyunamo byabanjirijwe n'igikorwa cyo gucana urumuri rw'icizere byayobowe na perezida paul kagame niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni yewe wowe twagiriye iki ubwoba bwo guhangana nabo uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame mu muhango wabereye ku rwibutso rwa jenoside ku gisozi mu gisagara cya kigali mu burundi bamwe mu bakenyezi bakora urucuruzwa ko kujabuka imbibe bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera gushyikaho banabafata ku nguvu kandi ko batoroherezwa na gato mu bijyanye n'akazi kabo bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bavanywe mu byabo n'intambara aho bari mu ikambi ya mirenke iri muri teritwari ya mwenga intara ya kivu yo mu mpanuko bagiriza igisirikare cya congo frdc gusahura mu mirima yabo imbere ko dushika kuri aya makuru duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi ibiganiro by'impande zitatu ku rugomero rw'amazi kuri uzinil ntaco byashitse ko ku mugwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo kinshasa ibihugu vya misiri na sudani ejo kuwa kabiri vyaratangaje ko inshuro iheruka y'ibiganiro n'igihugu ca etiyopiya ku rugomero rw'amazi kuri uzinil vyarangiye ata kintu kiboneka cumvikanyweko misiri ifise ubwoba ko urwo rugomero ruzogeramira amazi y'uruzi nil ikoresha mu gihe sudani ifise impungenge ku mazi aca mu ngomero zayo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa sudani mariam al sadig al madi yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ko kuba etiyopiya iguma ifata ingingo ata urundi ruhande igishije inama biciye ku biri n'amategeko mpuzamakungu umushikiranganji ajejwe amazi muri sudani amenyesha ko ivyo bizotuma igihugu ciwe gifata ingingo zose zishoboka kugira gikingire umutekano wacu n'uw'abanyagihugu bacu inyuma y'ibiganiro vy'i kinshasa abategetsi ba etiyopiya batangaje ko igikorwa co kuzuza amazi mu rugomero rw'amazi rw'ico gihugu ku ruzi nil mu kiringo c'umwaka ugira kabiri kizorangurwa nk'uko bitegekanijwe batangaje ko bazokorohereza bakongera bagasangira n'izindi mpande amakuru ku vyerekeye ico gikorwa imbere y'uko ibiganiro bitangura igihugu ca misiri cari catangaje ko kari akaryo ka nyuma ko gusubira gutanguza ibiganiro imbere y'uko etiyopiya itangura kuzuza amazi mu rugomero rwayo mu kiringo c'umwaka ugira kabiri yikwirikiranya inyuma y'uko imvura isubiye kugwa abagwanyi bakorana na leta ya kisilamu batujijwe mu gisagara cya palma muri mozambique mu byo perezida nyusi yamenyesheje ubwa mbere ku mugaragaro kuri icyo gitero ni uko atansinzi bariko batangaza kubera bariko bagwanya iterabwoba mu ijambo yashikirije umunsi umwe imbere y'uko haba inama y'abategetsi bo mu karere ku ruhagarara rurangwa mu buraruko bw'igihugu nyusi avuga ko leta yiwe yasabye abayitabara nta birenga ngaho yashikirije avuga ko leta yiwe yamaze kwereka amakungu ku buryo bugaragara ibyo ikeneye kugira ihangane n'iterabwoba kandi ko biriko birihwezwa muri iki gihe ivyo yabishikirije mu ijambo ryo guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi mu gihugu perezida nyusi avuga ko abazoba baje bava hanze y'igihugu batazoba baje kubasubirira bazoba baje kubafata mu mugongo abagwanyi bakorana na leta ya kisilamu bafashe igisagara cya palma kiri ku nkengera z'ibahari y'ubuhindi inyuma y'igitero cabo catangwe ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa gatatu barasahuye ibitaro bongera baraturira amabanki n'ibiro vy'umushikirizamanza ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu ryitaye impunzi hcr rivuga ko ico gitero cahitanye abantu batari bake mu gihe abandi barenga ibihumbi cumi na kimwe bategerejwe guhunga perezida w'igihugu ca shiri sebastian pinyera yigijeyo amatora y'ababurgumestre n'ababuramatari mu gihe c'ukwezi yategerezwa kuba mu mpera z'iyindwi kubera ukwiyongera k'umugera wa covid cumi n'icyenda timu ishimwe adufitiye ibindi kuri iyi nkuru kuwa kabiri perezida pinera yashyize umukono ku itegeko atangaza ko kongere ya shiri yemeje icyifuzo cy'itegeko nshinga guverinoma ye yari yatanze cy'uko amatora yagombaga kuba ku matariki ya cumi n'iya cumi na kumwe z'ukwezi kwa kane yimurirwa ku ya cumi na gatanu n'iya cumi na gatandatu z'ukwezi gutaha kwa gatanu guverinoma ya shiri ivuga ko iyimurwa ry'amatora rishingiye ku mpamvu ebyiri zikomeye harimo kudashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga no kubungabunga demokarasi y'igihugu igihugu cya shiri kimaze gukingiza mirongo itatu na gatanu ku ijana by'abaturage bayo mu gihe kitarenze amezi abiri abayobozi bavuga ko umubare w'abakuze wajyanwaga mu bitaro wagabanutse ariko ko ubu imibare yongeye kuzamuka mu rwego rwo kwirinda ko imibare y'abandura covid cumi n'icyenda ikomeza kwiyongera shiri yafunze imipaka yayo ku wa mbere kaminuza ya johns hopkins irebera hafi imibare y'abandura n'abakira covid cumi n'icyenda ivuga ko iki gihugu cyo muri amerika y'epfo cyagize ubwandu bwa covid cumi n'icyenda burenga gato kuri miliyoni naho abarenga ibihumbi makumyabiri na bitatu bamaze guhitanwa nayo
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya gusamiriranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa gatatu itariki y'indwi y'ukwezi kwa kane u rwanda rwatanguye ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi indwi y'icunamo cabanjirijwe n'ibikorwa byo gucana urumuri rw'icizere byayobowe na perezida wa repubulika paul kagame ari kumwe n'umufasha wiwe ibikorwa byitabiriwe n'abantu bake kubera amabwirizwa yo kwirinda covid 19 umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi yakurikiranye ivyo bikorwa ari kigali uwo muhango wabanjirijwe no kunamira no gucana urumuri rw'icyizere ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi aho perezida kagame n'umufasha we banashyize indabo ku mva zishyinguyemo imibiri isaga ibihumbi magana mirongo itanu y'inzirakarengane zishwe muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane iyo mihango yaje gukomereza mu nzu y'imikino izwi nka kigali arena mu ijambo rye umukuru w'igihugu yavuze ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ari ukuri bityo ko abanyarwanda badakwiye guterwa isoni no guhangana n'abayahakana niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni yewe wowe twagiriye iki ubwoba bwo guhangana nabo kugeza uyu munsi turacyabona imibiri y'abajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu abakoze aya mahano baracyidegembya hirya no hino ku isi ariko ntabwo twakwemera ko uburemere bw'ayo mateka buduherana perezida kagame yavuze ko kongera kubaho k'u rwanda byagizwemo uruhare na bamwe mu banyarwanda bashatse kubaka igihugu kibabereye bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi anashimangira ko kuri ubu abanyarwanda bunze ubumwe kurenza ibihe byose babayemo no mu bihe by'ibibazo bikomeye n'abifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe nta kindi gihe u rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu aha ndavuga cyane cyane urubyiruko ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza
umukuru w'igihugu yavuze ko kugeza ubu hari abakirwana no ku nyito ya jenoside hari abakirwana no kwemera kuyita jenoside yakorewe abatutsi avuga ko iki kibazo cy'inyito cyatangiye mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo hari ibihugu bimwe byanze kwiyita jenoside yagaragaje ko kugeza ubu hakiri igihugu kimwe cyangwa bibiri byarahiye kudakoresha inyito jenoside yakorewe abatutsi nk'uko byari byaranze kwemera ko ari jenoside mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ibyo bihugu umukuru w'igihugu ashobora kuba avuga n'ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika byanze gushyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wahinduraga inyito ya jenoside mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri perezida kagame ngo biratangaje ukuntu amateka yongera kwisubiramo avuga ku mateka ya jenoside umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg jean damascene bizimana we yagarutse ku buryo ingengabitekerezo ya jenoside yatangiye ikanigishwa kugeza igejeje u rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bizimana yavuze ko umuryango w'abibumbye wemeye ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ko mu rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi umuyobozi wa cnlg yatangaje ko muri bibiri na cumi na kane inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yari yashimangiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwa arusha rwemeje ko jenoside yakorewe abatutsi ari ihame mpuzamahanga ritagibwaho impaka ibyemezo nk'ibi bikaba byaraciye intege abayipfobya ibi byemezo byaciye intege abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bahitamo gushakisha ikinyoma cy'indi jenoside bita iya kabiri bagereka ku ngabo za fpr inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi bagamije kuziharabika ibyo byose bakabivuga bagamije gushakisha uko abajenosideri bagarurirwa icyizere biyambuye bahitamo gutsemba abatutsi muri jenoside ariko kimwe mu bibagora mu binyoma byabo ni ukwerekana uwaba yarahagaritse yongerwa jenoside ya kabiri bahimba cyangwa kwerekana aho umugambi wo kuyikora wacuriwe n'ibiwuranga nk'uko kambanda yerekanye aho umugambi wo gukora jenoside ku batutsi wakorewe n'ibyawuranze ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byatangijwe kuri uyu wa gatatu bizasozwa tariki ya cumi na gatatu kuri iyi nshuro ibikorwa byose bizajya biba hifashishijwe itangazamakuru kuko gahunda zo guhuza abantu benshi zitagishoboka kubera kovide cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta mu burundi bamwe mu bakenyezi bakora urucuruzwa rwo kujabuka imbibe bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera gushika aho banabafata ku nguvu kandi ko batoroherezwa na gato mu bijanye n'akazi kabo ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obr cemeza ko aya makuru kimaze kuyamenya kigahanura abakora urwo rucuruzwa kuja hamwe mu mashirahamwe azwi n'amategeko eroje wirikaneza umumenyeshamakuru wacu ari nairobi muri kenya niyo nkura dufitiye
ibidandazwa barabitunyaga kenshi aba ari abapolisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ata burenganzira dufite bwo kubi Jabuta. Uno mukenyezi woni zone kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru butunzi bujumbura ari mu bakora ubucuruzwa ndengambibe hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi cyane cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama yahuje abacuruza bagenzi we bahurikiye mu Ranico Bank hamwe n'ikigo BRG jejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta yavuze ibibazo bahura navyo iyo bambutse ibicuruzwa ingorane za mbere zidushikira nk'uko iyo ibidandaza tubishikanye ku mupaka bakabitwaka sinzi ko tuba tutakwije ibyangombwa ko byose tuba tubifite ngaho mugabo ikintu nabonye kitugora ni uko ibidandazwa barabitunyaga kenshi aba ari abapolisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ata burenganzira dufite bwo kubi byabutsa ibyo ari byo nuvuga yuko umuntu ashobora gushaka no kwigwanirira ibidandazwa by'iwe aba yazanye kugurisha agashaka gushyiramo ingufu ziwe mugasanga muvuga haragiyemo nko gushaka gukubitwa cyangwa kubikwaka ku nguvu ugasanga n'ubuzima urababaye cyangwa utashe wakomeretse kuko urabona iyo uzanye ibidandazwa ngo ubitange babikugurire nawe urabe akarusho bikuramo ari akarasiyo k'abana ukabona barabikwatse uragerageza ukigwanira mugarumva umukenyezi n'umupolisi ingufu ntizingana izi ntambamyi y'umuvugizi wa robert sitani ngendakumana avuga ko zimaze kwimonogoza kugeza aho abana b'akenyezi bafatwa ku nguvu gufatwa ku nguvu ni kimwe mu mabi ahanitse abakenyezi bahura nacyo mu gihe bariko baraca mu mashamba abakenyezi bonyene nibo bivugira mu biganiro mwe nibati jewe na kubera nariko ndaca mu ishamba kugira nzotororokere mu ibarabara ati baranyambuye ibidandazwa vyanje byose abagizi ba nabi ati hanyuma mfashwe n'abandi bagizi ba nabi ico nigomboza nico bari bansavye urumva ni abakenyezi bonyene batanga novuga nti batanga ubuhamya batanga igishinga ntahe bavuga amabi bahura nayo ugufatwa ku nguvu murabizi neza yuko namabi yo ku rwego rwo hejuru arengeye no kwambugwa utwa war office abakenyezi murabyumva baratabaza basaba inzego zitandukanye yuko twobafasha kugira ngo baje mu nzira nziza yo gukora urudandazwa ari naco gituma rero ikigo OBR cyahagurutse cyumvise ako kamo kugira ngo gifashe abo bakenyezi gutahura ineza yo kuriha amakori n'amatagisi bamenye amategeko kugira bakora urudandazwa rwiza rubateza imbere rwongera ruteza imbere igihugu umukuru wa kobake jumana y'igihugu asigura ko ibintu vyunyutse muri no misi y'ikiza ca covid cumi n'icyenda asaba ikigo ber kwifata mu jisho kikemerera imigwi mito mito ijabuka kurangura mu buryo buzwi kugira ngo imirimo ntihagarare na cyane cyane ku bagore mu kiza ca covid 19 ca corona abanyagihugu benshi aba cyane cyane umugwi w'abakenyezi bobo bakunda gukora urudandazwa badazwa mpuzambibe hajya muri kongo ejo dusaba ubeye iduhe delegasiyo urubanza rutangwa nuko yorekura iyo nzira naho hari covid dusabye ubere ko yorekura iyo nzira tukagira meme ini delegasiyo do transit aho kugenda abo ba- abo badamu bose mwabonye tugapfuma turungika babiri nakumva mu kurindira ko bija mu ngiro ngenda ku mana avugira ikigo cy'igihugu kijejwe imisoro hari kimunezera kurusha kubona abadandaza bifuza gukora badaciye mu gifuri agahamagarira abacinyegeza kubiheba ubu rero urugamba ruhari ihangiro ry'igigobe ni ryo gufasha abo bose bariko barakora batisunze amategeko kugira baze badu- bafashe ikigobere kugira kigire ibiharuro nyabyo ubu turemeza neza yuko ibiharuro dufise eh, bishobora kuba bi- bifise udutosi raba hajya muri karti wawe ubaze ibutike ifise n'ifi ubaze umudandaza ariko arakora afise n'ifi aho mwibarabara murabona abantu bagenda baratembereza utuntu ikibazo ikigobere cibaza mbe bajya abantu bose barafise baratanga fagitire barafise nif nif rero ni ya nimero ndangamutanga kore by'ukuri wewe nyine urashobora kuca wiha inyishu uciye ngaha nko ku kilometero ukaraba amabutike ahari ububari buhari abantu bariko barakora imirimo y'ubudandaji abo bantu bose batahure ko imbere y'uko leta izofata ingingo yo kubafatira ingingo kugira abantu bose baje mu bibanza bizwi by'ukuri abantu bose babe bizanye kandi batahuye neza yuko urudandazwa igihugu cy'u Burundi kigomba ari urudandazwa kubahirije amategeko ni ukuvuga abadandaza bari mu kibanza kizwi bariha bafise nimero ndangamutanga kori nif hanyuma bakariha amakori n'amatagisi hisunzwe ibiharuro by'igisata cy'igihugu gitororokanya ibiharuro istebu mu burundi igisata citiriwe imirimo y'ubutunzi itanditswe mu mategeko secteur informel mu gifaransa harimo urucuruzwa ndengambibe yinjiza ku mwaka ku mwaka amafaranga angana n'ibice mirongo irindwi n'indwi ku ijana mu gihe utuzigitanga tungana n'ibice mirongo icenda ku ijana eloge burikaneza ijwi rya amerika tugushimire eloge bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bavanywe mu vyabo n'intambara aho bari mu ikambi ya mikenke iri muri teritwari ya mwenga intara ya kivu yo mu manuko bagiriza igisirikare ca congo frdc kubiba ibigori mu mirima yabo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ndagijimana ari uvira bakoresheje imyandiko imyigaragambyo ndetse n'ibiganiro mbwirwaruhame abaturage bagera ku bihumbi bibiri magana arindwi bari mu nkambi ya mikenge bavuga yuko abasirikare bo muri brigade ijana na cumi na kabiri iri mu karere ka mikenge babiba ibigori bahinze mu mirima yabo iri ahitwa matata no ku gihanama yoshuwa basanda ni umuyobozi w'inkambi ya mikenge avuga yuko batewe agahinda nuko bibwa imyaka yabo n'abashinzwe kubacungira umutekano ikibazo dufite ni agahinda k'imirima yacu yayiribwa na faridesi niko kababaro dufite twebwe impunzi badeplase bari hano mu nkambi ya mikeke hano muri munisiko ya mikeke ibarira imyaka hehe imyaka y'ibiki imyaka y'ibigori iyo twahinze iri mu mibanda ikigaragaza kuko ari bo ni uko hari a- hari abo twafashe banja kuriha bariha k'imirima ingahe iyindi ngo ikomeze iribwa tubona kuko nibo kuko za mbere aribo bari bangirije n'ubu abaturage ko barabura uko bagira ati baraye mu mirima ngo basohoke bave mu nkambi ntibicaye icyo kibazo kandi tukaba tubasaba kuko mwadufasha kudukemurira icyo kibazo kiturangije ku ijoro aba baturage bateshejwe ibyabo n'imitwe yitwaje ibigwanisho yibasiye akarere k'itombwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bavuga yuko imirima yabo ariyo yari kuzabaramira cyiza felemo aba mu nkambi ya mikenge avuga yuko imfashanyo y'imishinga mpuzamahanga ntayo babona kubera umuhanda uva kwa murimo werekeza mikenge wapfuye babuca babyako n'indi mishinga y'indi nzapfa bageze hano ariko ntacyo ntacyo bigeze bakora bakagera ariko dufite ubunyabushabwe butava bwo kutu- bwo kutugemurira n'ubu n'iyo two twahereze ubu ngubu ku biraribwa kandi imirima yo imaze gushira imaze kuvamo koroneli ekembe andre uyobora ingabo zo muri brigade y'ijana na cumi na kabiri yabwiye ijwi rya amerika ku murongo wa telefone ko bamwe mu basirikare bashinjwa kwiba mu mirima yabo baturage bategetswe kwishyura amafaranga ahwanye n'ibigori bibye mindi ikaporwa kama kumi na tatu tukalipa yari imirima nka cumi n'itatu y'ibigori yibwe twishyuye imirima dusiga tuvuze ko abantu ntibazajya bibwa ibintu mu mirima bazajya batubwira guhera icyo gihe twabwiye abasoda kutazongera gukora icyo gikorwa kitendo basirudirie koroneli ekembe andre arangiza avuga ko nubwo hari abasirikare biba ibyo bigori hari n'abaturage nabo bajya bafatirwa muri iyo mirima bari kwiba vedaste ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutara kivuyeho tugushimire vedaste
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
urugamba rwo kurwanya ikiza cya covid 19 rurabandanya mu makungu ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu babyo ico kiza biciye mu kubacandaga ikivunga nyamara ibihugu bikenye na cyane cyane ibihugu vyo muri afurika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kubera uburyo buke bifise utwigoro twose two gufasha ivyo bihugu turiko dukorwa muri iki gihe twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca covid-19 muri ivyo bihugu na cane cane muri afurika muri ico gihe n'izihe ngaruka mu vyerekeye ubutunzi ikiza ca covid-19 kibandanya kugira mu makungu na cane cane mu karere ka afurika navuganye na kome ko nakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cane cane abantu benshi carimwe ari i bruxelles mu gihugu c'ububirigi hamwe na professeur gilbert niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'uburundi dutangure dutega amatwi dr kome ko nakuze atubwire uko urugamba rwo kurwanya covid-19 mu makungu rwifashe muri iki gihe umuntu agiye kubiraba nk'uko muhejeje kubitanga mu ntangamarara hariho ibihugu biriko biratera intambwe bija imbere hakaba n'ibindi usanga mbere umenga ntarivyo biyumvira ntibaranashirako n'ibuye ry'umushinge ntibaranatangura hakaba n'abandi bari hagati na hagati ivyo bivana n'imbo nyinshi aha twovuga nk'ibihugu usanga arivyo vyikorera nk'izo ncanco usanga mbere vyigiye imbere rwose ugiye kuraba nk'abamaze gucanjwa mu bihugu twovuga nk'uburusiya nk'ubushinwa ibihugu nka leta z'ubumwe za amerika mu bihugu nk'ubwongereza usanga ibyo bihugu biri imbere cyane hakaba n'ibindi rero byaciye bifata iya mbere mu bufatanye bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu twovuga nk'ibihugu nka za israeli cyangwa emirarabi cyangwa za bahrain usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo n'ibindi biriko birakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa covax rwa oms nivyo niko bimeze mugabe ico nokubwira nuko ibihugu byose ubu hariyo intambara y'uko injano zidakwiye twovuga ngaha nk'ibihugu vy'i burayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratware ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito rero ico ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu abahawe ikirangaminsi cyo kuja gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo ncanjo baracererwa ubu ubu haraheze nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi ngira mwarumvise yuko n'ubutaliyani bwigeze gufata incanco zigiye mu kindi gihugu barazigumya baraziha ku nguvu usanga rero bazirondera hasi hejuru ni nayo mpamvu kumbure n'ibyo bihugu bikennye bitararonka kuko aharabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronse nta kuzishora hanze ku by'amafaranga kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kuronka urwo rucanco urakoze ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandaga ibitigiri binini by'abanyagihugu babyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye nabyo bizotegerezwa kwigwanako muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije k'uwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze guca gucandaga abanyagihugu babyo mubibona gute yego nk'uko tubizi iki ni kiza cy'isi yose rero nk'uko babivuga abantu baravuga ati nobody is safe if everyone is not safe bavuga bati nta muntu n'umwe azoba avuga ati jewe ndakinga ndikingiye icyo kiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe agomba kwikingira kugira ngo icyo kiza kihabe rero iyo ubu uko tubibona bavuga yuko uwufise ibyo abiha uwundi abanje kubyiha ntawuja kugaburira uwundi nawe adahaze reka turabe ko bahaga hanyuma turabe ko hari igicikako baduhe mugabo urumva twe tuba twarindiriye kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduga muri ivyo bihugu bikaduga cane gusumbya mbere n'umwaka uheze rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye eh, hanyuma hakagwizwa eh, ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari mu mafaranga agatangwa baga- ama- bagatanga ibiko- bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya eh, kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo nshanjo ni ukuvuga aho babika inshanjo kuko bazi ko hateza kuba ha- hakanye eh, hanyuma bakagira ingene bazozitanga iyo abanyagihugu bari eh, bakaronka n'amafaranga yo guhemba bazoba babikora ko ivyo bikorwa rero urumva hariho integuro yo gukora izo nshanjo hariho integuro yo kurondera kuzitanga hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu uwo ari we wese a- arukeneye tuze kuri eh, professor gilbert ku bijanye n'ubutunzi iki kiza caragize eh, ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere eh, naho ivyo bihugu bifise uburyo buriko biragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushira amafaranga ah, mu butunzi bw'igihugu ku bijanye ibihugu bikenye byari bisanzwe bicumbagira nko muri afurika kaho ibintu ngira byarabinyutse mwoba dusigurira ingaruka y'iki kiza ku ku bijanye n'ubutunzi kw'isi na cane cane mu bihugu bikenye na afurika Eh, murakoze Eh, ico n'umuntu yobabarira ni uko andi muzi yuko eh, by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifise uburyo buke Eh, mu buryo buke rero bushiramwo na n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu burundi murabona ko ari igihugu kidasanzwe ki- gishika ku ku mabahari ntigishika ku kivuko ibivuko bikuru bikuru hariho abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze mwari muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri tanzania canke mbere no muri congo hari n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu buganda ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu vyagiye bira- birahagarara eh, nobaha nk'akarorero ngaha ufashe nko muri aha mu burundi muri komine butimbuzi aho i bujumbura hafi ya uvira uza gusanga abantu benshi ba- basanzwe babayishijweho n'ubu- n'ubutunzi no kuvuga yuko kudandaza ivyo bihagaze no kuvuga yuko hari abantu benshi uzosanga rero eh, ubukene bwagiye bure- bureyongera cane cane abantu badandaza ico ni kimwe kigira kabiri naho nuko umuntu agarutse ku vyerekeye ico kiza nuko ibisa- ibihugu vyitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye eh, nk'uko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kubikingira bikwiye kugura nk'ayo mavaksin nk'uko babivuga mugabo ico ni umuntu yongera ko gusa nuko ikiza nticyateye muri afurika nk'uko cyateye ahandi imana yaradukingiye ntitwaterwa nk'uburyo twabonye mu bihugu by'ubutaliyano cyangwa muri amerika mugabo kubera yuko iki- ikiza ko kikiriho mu kirere nukuvuga yuko abantu baba bakeneye by'ukuri gukingirwa rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cya- cyitwa yuko batangiye kugihagurukira ku mwaka w'ejo kwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda hatangiye gutera mu bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'i buraya hatangiye kukimenya mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu k'umwaka wese mu bihumbi na mirongo ibiri ni ukuvuga yuko rero bigoye gutanga igiharuro cegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu zahana imbibe ha- ariko ikibabeshejeho ni ibintu basanzwe badandaza canke basanzwe bakora mu gihugu hagati ni ukuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogabanuka kuri ibi bice ari ibiharuro bimaze gutangwa na leta y'u Burundi eh, biciye mu bushikiranganji vyerekeye eh, imigambi ya leta ba- ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni nk'ibiharuro ushobora kuvuga ati "Ibi bizogabanuka ku bice bibiri canke bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti ah, kiza kizohera tumaze kuvuga yuko eh, ubutunzi buzogabanuka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka ntizoba nk'ibintu bisanzwe murakoze Yego, mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze canke cane cane mu bihugu turiko turavuga vya Afurika.
Eh, ibisata cyane cyane biri bisa biriko birasinzikara ni vyerekeye biriya byo kwakira ingenzi yaba nk'ivyo ku kivuko canke ku kibuga c'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni vyiza urashobora kubona ko mu mahoteli ah, abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero ico gica gis- gifatana n'icerekeye amazu y'uburiro eh, kubera muzi ko abanyamahanga benshi iyo baje baba basanzwe ari kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi ni ukuvuga yuko mu gisata cyane cyane ibi- ibi bisata by'amahoteli kwakira ingendo n'ibi- n'ibisata by'uburiro Eh, mugabo eh, umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko eh, naho bimeze gutyo mu gihugu hagati buno babona ko eh, hariho iki kirere cyagenze neza umwimbu vyerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a canke urabona ko hari nk'ibiterwa byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushika naho leta ivuga yuko eh, kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu c'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko ata- atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko hari igisata kimwe muzosanga eh, carasizikaye cyane cyane co kubakira ingenzi mugabo igisata c'uburimyi cariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire Burundi vyagiye biraduga murakoze nshuti muduteze amatwi ni aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru uwashize hamwe aya majwi ni fasi bwebeyehu amakuru yari ahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mukurikirana radiyo yanyu ijwi rya amerika